murumva radiyo ijwi ry'amerika turasuhuje inshuti muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i washington dc muri kumwe nanjye jeffrey mutagoma amakuru yacu turahera ku yo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu rwanda naho guhera saa kumi n'ebyiri ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu human rights watch urahamagarira ubumwe bwa afurika kubaza neza tanzania n'uburundi uko biteganya gushyira mu bikorwa gahunda yo gucyura impunzi z'abarundi ziri muri tanzania uwo muryango wemeza ko ufite gihamya ko zimwe mu mpunzi zitahuka zikorerwa ibibi byinshi nko kwicwa kurirwa irengero no gukorerwa iyicarubozo ariko leta y'u Burundi irabihakana ikavuga ko ibyo ababivuga batesha umwanya ubutegetsi Eloge Wilikaneza arakomeza Shirama Human Rights Watch rimenyesha ko Tanzania itegerezwa gukingira impunzi z'abarundi zihunga igihugu cazo aho kuzitegeka gusubirayo ku gahato. Tanzania itegerezwa kuvyiyemeza ku mugaragaro ko impunzi zitazorungikwa zitavyishakiye canke ngo zigobererwe kwiyandikisha mu ntumbero yo gutahuka mu Burundi. Niko Bill Frederick atwara igisata c'impunzi muri Human Rights Watch atangaza. Yongera kati Tanzania n'ibindi bihugu bibanyi bifadikanije n'abaterankunga bategerezwa nyabuna gukingira abarundi bahunga mabi yakomeje mu gihugu cabo. Human Rights Watch risigura kwama bakorerwa abanywanyi b'imigambo itavuganwa n'ubutegetsi canke abiketswe kubabo ivyo rikemeza ko bikaburwa hanini n'ibihe vyo kwitegurira amatora yimirije mu mwaka uza. ibishirizwa n'uwo muryango uruhani ubwigenge bwa kiremwa muntu bisusa n'ivy'umugwi wa onu utohoza ku vyaha vyoba vyarakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uherutse gushikiriza wavuze ko bamwe mu barundi bahungutse bakorerwa amabi harimo kwicwa ukuburirwa irengero ugukubagurwa hamwe n'ibindi leta ivyamirira kure gaston sindimwo icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu yabibwijwe rya amerika mu kiganiro cihariye simbona rero ingene baba bavuze uburundi ko agati y'akazina muntu atakigenda bakareka afurika y'epfo ibyabaye canke ahandi biriko biraba akaba ataco bavuze mu nama ya oni ni ukuvuga rero twebwe turemenyereye rero ico duharana tw'abategetsi ni uko twebwe tubumbatire amahoro yacu amahoro sabo hanze bazoyatugirira ni twebwe tuzoyarondera hanyuma tukayashika ku neza abarundi nta neza bashakira uburundi bashaka yuko abarundi dusubirana simbona umuntu yoza kuvuga yuko uno munsi ibihumbi bibiri na cumi n'icenda ko agati kazina muntu kasubiye inyuma gusumba ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aha ko bashima n'intambwe twakoze ntaco bashirako na gatoya bikaca byunyurwa n'ibiriko biraba muri afurika mu bihugu bimwe bimwe aho dusubona abirabura bicwa ivyabo bigaturirwa nta na rimwe turumva uyu mugujeje agatera kamzina muntu usohora urwandiko canke uvuga iki n'ikindi ntibakore ko bashoboye mugabo twebwe abarundi bafatane mu nda mukumbatire amahoro n'umutekano kuko bitewe bitebuke ikinyoma kiririrwa nikirara ishirahamwe Human Rights Watch rishimangira ko hari ibimenyetso bitabesha vyerekana ko hari umugambi wo gushaka gutahukana impunzi z'abarundi ku nguvu rihamagarira umuryango w'ubumwe bwa afurika kubaza neza uburundi na tanzaniya niba bizoshira mu ngiro amasezerano biherutse kugiranira akana karyo katigeze kuboneka ubumwe bwa afurika buronse ko gushira ibihugu bibugize imbere y'inshingano zavyo mu bijanye no kubahiriza agateka k'impunzi niko bwana frederick arangiza yandika mu mpera z'ukwezi k'umunani guheze zibicishije ku bashikiranganji bazo b'intwaro zo hagati leta za tanzaniya n'uburundi zafashe ingingo yo kuzotangura gutahukana impunzi zose z'abarundi ziri muri tanzaniya kuva ku itariki ya mbere y'ukwezi kw'icumi kuza mu makamba atatu ari mu buraruko bushira uburengero bwa tanzaniya ubu hariyo impunzi z'abarundi ziharurwa mu bihumbi ijana na mirongo umunani eroje burikaneza nairobi ijwi rya amerika tujye muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo aho abaturage batuye mu minembwe muri kivu y'epfo bavuga ko bahangayikishijwe n'abasirikare ba leta baje kubatabara bagomba kwigizaho ibitero by'abarwanyi b'abamayimayi ariko abo baturage bakaba bavuga ko ingabo za leta zibambura za telefoni zabo utaretse n'amafaranga ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedasite ngabo uri aho mu minembwe abasirikare b'umutwe w'abakomando bagiye kumara icyumweru cyose bageze mu minembwe aho bakambitse mu madegu abandi mu irango rya runundu na irundu abaturage batuye muri ibyo bice bavuga yuko binubira uburyo abo basirikare babambura ibyabo ndabunguye freddy ni umuturage wo mu minembwe yahutajwe n'abo basirikare ku manywa y'ihangu ari muri santere ya minembwe dufite ikibazo gikomeye cy'abasirikare ba leta baje bitwa ko baje kudutabara ariko uyu munsi noneho batunyaga batwambura n'ibyacu banaduhutaza bikomeye cyane baje baje kudutabara ku mpamvu za mayima yari yugarije akarere ariko nyuma yo gushika uwo bahuye nawe baramwambura bitwaje ko bash- si- sinamenya impamvu kuko uwo bahuye nawe bamwambura icyo afite bamwambura inkweto bamwambura amakote bamwambura donke n'amafaranga uwo basanganye amafaranga ntawe borekera urufaranga n'umwe uwo bahuye nawe wese ku rugero nari ndi muri santere santere yuzuye abasirikare yuzuye abamajoro n'abakoloneli n'abandi bose umusirikare ancaho ahita afata telefone ya android nari mfite ahita ayijana ayijana ntacyo ambwiye mubwire ngo mukurikire ahita akata sefu nk'ubwiye gushaka kundasa ubwo rero ni ikibazo gikomeye nyakirindo eugenie nawe atuye muri santere ya minembwe avuga yuko abo basirikare boherejwe kurwanya imitwe yitwaje ibigwanisho iri muri teritwari ya fizi na mwenga nta cyizere babaha bitewe n'amakosa y'ubwambuzi bari gukora bataratangira intambara abasirikare baraje turabishimira tugira ngo ni abatabazi ariko barimo kwama baza muri santere bamara gushika bakama bakunyaga telefone bakakunyaga urufaranga ufite bakakunyaga akantu kose k'amana bakakunyaga bamara kukunyaga wagira ngo uravuga ati turagushira chini ya ulinzi twageze tugenda tukageza saa tanu tuye tugenda tukageza saa tanu tuye ducuruza ariko kuri none ni ukuvuga ngo saa kumi n'imwe turimo kwama twinjira mu mazu twama dutangira gukinga kubera ikibazo cy'umutekano muke abasirikare badutejeje baratwara amabote baranura amahuza aho yanitse mwagiye gufura ni ukuvuga ngo baratora agasafuriya hanze bara- n- akantu kose muri make Ta- n'ibishimbo ko barabinyaga bakaza babigurishiriza hano muri santere hari n'uwinjira mu murima bagacunga umutekano bamwe bakamurindira umutekano bakinjira bagakura ibirayi uko niko bimeze umuyobozi wa komine ya minembwe gadi mukiza nzabinesha yemeza yuko abo basirikare bagiye kumara icumweru boherejwe mu minembwe hari amakosa arimo ubujura bagenda bakorera abaturage abereye umuyobozi baraje kandi urabona nyine kongo ni nini abasirikare benshi bazana imico itandukanye Ah, aba ayo ni amakuru tuzi twavuganye na generali wabo baragaragaza gufunga ba- babanyaga n'ibyo ba- bari bibye abantu ariko nyine ni uburere ni aho baba barakuriye Eh, ico naco ni ikindi kibazo tuhanganye naco ariko ndibaza ngo twese nitufasha uriya generali wenda kizokemuka turaguma tukivuge ariko nyine birasa nabi bimeze nabi ku ruhande rw'umuvugizi wa gisirikare uri mu minembwe liyetena jacques kenge akangurira abo baturage kurega abo basirikare babambura ibyabo kuko hari abasirikare bafunzwe kubera ibyaha byo kwambura abaturage za telefone mwamenya yuko aho abo basirikare bo mu mutwe w'abakomando bagiye bakorera mu kibaya cya rusizi no mu mujyi wa baraka abaturage bagiye babashinja kubambura ibyabo birimo za telefone aho abaturage batazira abo basirikare izina rya androide kubera ubwambuzi bw'amatelefone yo mu bwoko bwa androide bagenda bakora vedasite ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu minembwe mu ntara y'Kivu y'amajyepfo
inshuti mukomeje gutega amatwi ijwi ry'amerika ubu tugeze mu mwanya wahariwe ikiganiro cy'urubyiruko rwo mu rwanda ejo
mbahaye ikaze kandi ndabasuhuje inshuti bakunze b'ikiganiro ejo ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari ikiganiro ejo mugikurikira ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi ry'amerika mu masaha nk'aya roger niyigena ahagarariye iki kiganiro mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma muri studio mu gihe kubana nanjye nicole giraneza mbahaye ikaze mu kiganiro cya none tariki ya makumyabiri n'imwe nzeri ni umunsi mpuzamahanga wo kwizihiza amahoro washyizweho n'umuryango w'abibumbye kuri uyu munsi ibihugu byose bigize umugabane w'isi bizihiza umunsi w'amahoro aho buri wese ashishikarizwa gusigasira no kubungabunga amahoro insanganyamatsiko y'uyu mwaka irarebana no kubungabunga ibidukikije nka bumwe mu buryo bwo gutuma habaho amahoro arambye ku isi ihindagurika ry'ibihe ribangamira amahoro n'umutekano by'abatuye isi aho usanga ibiza bituma miliyoni z'abantu bimuka bakajya gushaka ahandi baba ibura ry'ibiryo ndetse n'ubuzima bw'abantu bukarushaho kujya mu kaga mu kiganiro ejo cy'uyu munsi turaganira ku nsanganyamatsiko irebana n'ibidukikije ese aho utuye cyangwa ukorera ubona ari ibihe bikorwa abantu bakunze gukora byangiza ibidukikije turaza kumva ibitekerezo bya bamwe mu bo twaganiriye ku birebana no kubungabunga ibidukikije turumva kandi ikiganiro kigufi twagiranye n'umuyobozi w'ihuriro ry'abanyeshuri bihuye bishyize hamwe mu kubungabunga amashyamba ese ni ibihe bikorwa bamaze gukora mu kubungabunga ibidukikije turakomeza twumva umwe mu baturage b'i Nyamagabe wafatanyije na bagenzi be bagakora koperative batangiye bahinga pepeniyeri ariko kuri ubu bihangiye umurimo kandi babeshejeho ese uwo murimo ni uwuhe nimujye kureba radiyo zanyu ikiganiro ku buryo burambuye ni mu kanya Hmm, reka nkubwire kurikira ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika ni ku ijana na kane n'ibice bitatu fm bakunze b'ikiganiro ejo mbere y'uko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi reka tubanze twumve bumwe mu butumwa muba mwaratugejejeho mu kiganiro cyatambutse ubushize
ubutumwa bwa none bugiye kwibanda ku kiganiro cyari gifite insanganyamatsiko yagarukaga ku bakobwa bakw'abahungu aho twibazaga tutese mubona mutu umuco w'abakobwa bakw'abahungu dore ibitekerezo mwadusangije uwiringiye imana jean claude uherereye irongi mu butumwa bwavuga ko mu muco nyarwanda umuhungu ari we utanga inkwano bisobanura ishimwe ry'ababyeyi naho kwikwa kw'abakobwa ntibikwiye pe
nshuti bakunze b'ikiganiro ejo reka noneho twinjiye mu kiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kuganira ku bidukikije ibidukikije ni urusobe rw'ibintu bigizwe n'ibidukikije kamere n'ibiva ku bikorwa bya muntu harimo ibinyabutabire urusobe rw'ibinyabuzima ndetse n'ibikorwa by'ubukungu n'imibereho y'abantu ibirebana n'umuco ubwiza ndetse n'ubumenyi bishobora kugira ingaruka ziziguye cyangwa zitaziguye ku majyambere y'ahantu ku binyabuzima no ku bikorwa by'umuntu ibidukikije biva ku bikorwa bya muntu bisobanurwa nk'ahantu hatunganyijwe hagenewe ibikorwa bya muntu bijyanye n'imibereho ikiremwa muntu kigira uruhare runini mu kwangiza ibidukikije kubera ibikorwa binyuranye byo gushaka imibereho ndetse n'iterambere ry'ubukungu iyangirika ry'ibidukikije rigira ingaruka mbi zinyuranye zirimo kwiyongera kw'imyuka ihumanya ikirere irimo n'umwuka duhumeka bimwe mu binyabuzima bishobora gucika ku isi burundu amazi mu butaka akagabanyuka ndetse n'ibihe bigahindagurika naganire namwe mu baturage bari i musanze na kigali ku bijyanye n'ibidukikije nuko mbabaza bimwe mu bikorwa babona abantu bakunze gukora byangiza ibidukikije tubumve turagaruka mu kanya
urubyiruko rwo rwabwo badafite babakoresha ngo babigishe ko bagomba kurengera ibidukikije sindabona ahantu hateraniye inama bagisha urubyiruko kurengera ibidukikije iyo ni polisi ya guverinoma mu kurengera ibidukikije noneho bakigisha rwa rubyiruko batangiriye mu mashuri mu muganda bakabivuga sindajya mu muganda ngo numve bavuge ngo turengere ibidukikije leta rero ikwiye gushyiraho ingamba zikomeye hari ibyo bashyizeho ariko nibakomeze bigishe urubyiruko mu nama babwire urubyiruko ngo murengere ibidukikije habeho n'ibyapa ku mihanda kuko ni ikibazo gikomeye kuba abantu batarengera ibidukikije ubwatworohera ni mu buryo navuga bwa awareness bwa education kuba wafata nk'umwanya wenda aba ku masosho media kuba wafata amafoto ukajya uvuga uti mu by'ukuri abantu tujye duharanira kubungabunga ibidukikije ni byiza ibintu nk'ibyo bitandukanye twumva ko ari inshingano zacu kuko nibitaba ibyo ahazaza ni habi kandi ntabwo ari byiza kuri twe n'abazadukomoka numva uruhare rwabo rukwiye kubanza gusobanukirwa n'akamaro k'ibidukikije icya kabiri cyakurikiraho ni ugushyira imbaraga mu kubyitaho nko gutera ibiti hanyuma leta yari ikwiye kuba yashyiraho uburyo bwo gukoresha urubyiruko kuko rurahari ni amaboko y'igihugu kandi igihugu cyashyizeho ingamba zinoze urubyiruko rwakora bigatanga umusaruro kandi leta idatanze amafaranga menshi biragoye ko urubyiruko rw'ubwarwo rwakwishyira hamwe kugira ngo rubikore ariko leta ibikoze ibinyujije mu nzego z'ibanze nibwira ko urubyiruko rwakora kandi rugatanga umusaruro ufatika mu kubungabunga ibidukikije
turabashimiye cyane ku bitekerezo byiza batugejejeho bamwe bagarutse ku gucana amakara gutema ibiti byo kubakisha ndetse n'inganda nka bimwe mu bikorwa byangiza ibidukikije nawe uduteze amatwi mu kiganiro ejo cy'uyu munsi dusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi ese ubona uruhare rw'urubyiruko mu kubungabunga ibidukikije ari uruhe twandikira ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi umunani karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe ushobora kandi gukoresha iyi nimero ukatwandikira kuri watsapu wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo instagram facebook na twitter wandika ejo youth echo mu ijambo rimwe mu bushakashatsi bwakozwe n'umuryango w'abibumbye ikigo gishinzwe kurwanya inzara fao cyangwa se food and agriculture mu rurimi rw'icyongereza bwerekana ko cumi na karindwi n'ibice bitandatu ku ijana by'ubutaka bw'u rwanda bugizwe n'amashyamba u rwanda ni igihugu cyabashije kuba cyateza imbere umuco w'isuku ndetse n'ibidukikije kuva mu bihumbi bibiri n'umunani aho leta y'u rwanda yaciye burundu ikoreshwa ry'amashashi na za plasitike ibi byatumye umujyi wa kigali ushyirwa ku mwanya wa mbere mu bihumbi bibiri n'umunani na bamwe mu bakozi b'umuryango w'abibumbye batuye mu mijyi itandukanye ya afurika nk'umujyi ufite isuku kurusha indi mijyi kuba leta y'u rwanda yarabashije gukuraho ikoreshwa ry'amashashi na plasitike byahaye amahirwe ba rwiyemezamirimo mu kuba bakora ibyo abantu bapfunyikamo urugero nka anvelope kaki mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu biturutse ku gitekerezo cya ange imana ishimwe bamwe mu rubyiruko baturiye pariki ya nyungwe bishyize hamwe bashinga koperative igamije kurengera ibidukikije batangiye bahinga pepenyeri bakanaha abaturage ibiti byo gutera ubu bakora isuku muri iyi parike imyanda bakuyemo bakayibyazamo amakara adatanga imyotsi azwi nka burikete ese iki gitekerezo cyaje gute ni mu nkuru twateguriwe na ariyeti nishimwe mu karere ka nyamagabe
ahangamo umushobora gucuma gake harimo nk'amoko mirongo itatu y'ibyatsi ariko muri ayo mirongo itatu y'ibyatsi hari ibyo tubona n'amaso ariko iyo ubyahiye ukabirangizaho ya miti irabura ba bana bakenera kuzabyiga bakaza bakabibura uyu utanga ibisobanuro ku bidukikije ni mugendashyamba Emmanuel umugabo wamaze imyaka cumi n'ine ari umuhigi muri parike y'igihugu ya nyungwe uyu munsi ni umwe mu babungabunga ibidukikije bibumbiye muri koperative bayokopu ikora amasuku muri iyi parike kuva mu myaka itatu ishize ese iyi koperative yaje gukemura iki irene duhuze ukuri umwe mu bayitangije arasobanura urubyiruko ruvuka hafi na parike y'igihugu ya nyungwe banza kureba nk'uko umuntu wese yakora umushinga abanza kureba ikibazo gihari dusanga kimwe mu bibazo parike yari ifite bwari ba rushimusi birirwaga ari abatwika ari abica inyamaswa bajya kuzigurisha gutangira iki gikorwa byari birenze ubushobozi bwabo bituma bahera ku gukora amasuku mu busitani bw'ibigo by'amashuri mu gutangira irenaribuka uko babigenje bijyanye n'amafaranga twashoboraga kubona muri icyo gihe ni ugutangira dukora pepiniyeri tugakora ingemwe z'ibiti zigurishwa ariko kandi nanone tugafatanya n'ibigo by'amashuri gukora ubusitani ndetse ariko nanone tugafatanya na leta mu kwigisha abantu kurengera ibidukikije ndetse duhugura abantu bahoze ari barushimuse ibi byatanze umusaruro ku kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima dore ko pariki yari itakirimo ibiti kimeza gusa kandi bikoresha amazi menshi irene arakomeza rero bigendanye n'uko mirongo irindwi ku ijana y'amazi dukoresha mu gihugu aturuka muri parike ya nyungwe kandi twarabonaga yuko ibyo biti bikomeje kwiyongera hari barushimusi bajyaga muri parike akagenda yitwaje nka avoka ari burye yageraho yamara kuyirya agatamo nk'ikibuto aho ngaho kikaba kimereye aho ngaho muri nyungwe aba ba rushimusi bahuguwe ku kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima ku buryo magingo aya inyamaswa nibo bazirindira umutekano mugendashyamba ni umwe mu bahoze ari ba rushimusi aradusobanurira akamaro k'inyamaswa tukiri aho ngaho ku bidukikije ubu nsigaye menya ngo n'urutozi rura ari urutozi mubona rugenda hasi nsigaye maze kumenya akamaro kabwo murazibona zibera ku misozi iyo imvura igiye gucika zimanuka zikajya mu kabande icyo gihe niba ubibonye inshuro imwe iya kabiri uzatubona ati imvura iracitse noneho inshuro ya kabiri nuzibona zitera zigaruka zizamuka ziza imusozi hejuru uzavuga ati imvura igiye kugwa reka ntamike mpinga ni ukuvuga ngo buri muntu wese akumva yuko kubungabunga ibidukikije bimureba cyane ko hari abantu bavuga bati twebwe wenda twiga kompiyuta siyansi wenda kubungabunga ibidukikije ntibitureba ariko yibuke ko azakenera gukoresha umuriro umuriro uva hehe ni uko haba habonetse amazi iyi koperative imaze imyaka itatu ibayeho mu murenge wa kitabi kandi ifite abanyamuryango mirongo ine na barindwi harimo abategarugori icyenda bakora amasuku muri parike kandi imyanda bakuyemo bayikoramo burikete ibi bizwi nk'amakara adatera imyotsi inshuti bakunze b'ikiganiro ejo kubungabunga ibidukikije nibwo buzima bityo ni inshingano za buri wese nishimwa riyete ku bw'ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika mu karere ka nyamagabe
turamushimiye cyane ariyeti nishimwe ku kiganiro kizagiranye na bamwe mu bagize iyi koperative yitwa bayokopu twumvise mugendashyamba emmanuel agaruka ku kuba ishyamba rya nyungwe ryari ryaribasiwe na barushimusi ndetse n'abatwika ishyamba ibi byabateye kwishyira hamwe mu kurindira ishyamba bakajya barikoramo isuku ndetse bakaba baranihangiye umurimo wo gukora amakara adatanga umwotsi azwi nka burikete inshuti bakunze ikiganiro ejo ndetse namwe rubyiruko muduteze amatwi mumaze kwiyumvira icyo aba baturage bo mu karere ka nyamagabe bakoze mu kubungabunga ibidukikije ese wowe uduteze amatwi ubona uruhare rw'urubyiruko mu kubungabunga ibidukikije ari uruhe dusangiza igitekerezo urugero cyangwa inyunganizi wandika ubutumwa bugufi kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa kuri zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe ushobora kandi gukoresha iyi nimero ukatwandikira ubutumwa bugufi kuri watsapu wadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram na twitter wandika ejo youth eco mu ijambo rimwe reka mbibutse kandi ko iki ari ikiganiro ejo mukomeje gutega amatwi ikiganiro mutegurwa kandi mukakigezwaho n'umuryango ejo youth eco ukoresha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro muri studio muri kumwe nanjye nicole giraneza amashyamba ni kimwe mu mutungo kamere u rwanda rufite ariko by'umwihariko kuba rugifite amashyamba ya kimeza bikaba akarusho kuko bifasha mu kubungabunga urusobe rw'ibinyabuzima kubera ubukana bw'iyangirika ry'amashyamba cyane cyane ya kimeza hashyizweho iteka rya minisitire rirengera bene ayo mashyamba adafite kirengera iri tegeko ryaje gushyigikira irigenga ibidukikije rigaragaza neza ubwoko bw'ibiti bigomba kurindwa kandi rikanatunga agatoki aho biherereye ku buryo n'umuntu wafatwa bitema ahita akurikiranwa rumwe muri izo ngero ni ibiti byitwa umushikiri byari byibasiwe mu minsi ishize aho byavugwaga ko bitanga imibavu ariko nyuma yo gukaza iri tegeko abafashwe bagakurikiranwa n'ubutabera byaracitse kwangiza ibidukikije si ikibazo kiri mu rwanda gusa kuko no mu minsi yashize igice giherereye muri brezil cy'ishyamba rya amazon rifatwa nk'igihaha cy'isi kuko ritanga makumyabiri ku ijana by'umwuka duhumeka ryibasiwe n'inkongi y'umuriro ikigo gishinzwe ubushakashatsi mu by'isanzure muri brezil cyatangaje ko umubare w'inkongi muri iki gihugu wazamutse ku kigero cya mirongo inani ku ijana ugereranyije n'umwaka ushize abashyirwa mu majwi kuba inyuma y'iyi nkongi ni abakorera imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi muri iri shyamba nk'uko bitangazwa n'umuryango udaharanira inyungu ushinzwe kureberera amazon nubwo hari abagikora ibikorwa byangiza ibidukikije ive butoyi ni umunyeshuri muri kaminuza y'u rwanda muri koleji y'ubuhinzi n'ubworozi ishami rya huye ni umuyobozi w'urugaga rw'abanyeshuri bita ku mashyamba no kurengera ibidukikije rwanda forestry nature conservation student association rwashyizweho mu mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu rukaba rugizwe n'abarenga mirongo itandatu biganjemo abiga ibijyanye n'amashyamba no kurengera ibidukikije mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu jean aime muhawe nayo yagarutse ku bikorwa bakora byo kubungabunga ibidukikije ndetse n'inama agira urubyiruko reka tubumve
icyambere wari ugamije kuba wafasha abo banyeshuri baje kwiga ibyo bintu kubyinjiramo babikunze iyo hari umuntu uri imbere yawe wageze mu kintu akakubwira uko icyo kintu ari cyiza birakorohera intego yindi ikaba iyo kwegera abaturage by'umwihariko tugamije kugira ngo ibyo twiga bwa bumenyi dukura mu ishuri dushobore kuba twabukoresha hanze bugira icyo bumarira abaturage by'umwihariko abegera iyo kaminuza twigamo muri urwo rugaga rwanyu rwo kurengera ibidukikije ni ibihe bikorwa by'ingenzi mumaze gukora byo kurengera ibidukikije bimwe mu bikorwa twakoze twagiye dusura ibigo by'amashuri by'umwihariko amashuri abanza n'ayisumbuye ndetse rimwe na rimwe umwana abona bavuga ngo umuntu natema igiti baramuhana akumva ko wenda ari no kubangamira kuko azi ko se ariwe witereye igiti akumva ko kumubuza kugitema akumva hari abana batubazaga ibibazo nk'ibyo ngibyo ese ko umuntu yitereye ishyamba kuki bamubuza kuritema iyo umusobanuriye akamenya impamvu ishyamba utagomba kuritema uko wiboneye nubwo rwose waryitereye bituma akura yumva akamaro k'igiti akaba yanafata iya mbere mu kurengera ibidukikije twagiye dusura abikorera nk'abamotari tukabaganiriza urabona mu kazi kabo bakora ka buri munsi gakoresha amamoto hari imyotsi ijya mu kirere bashyira mu kirere bo ubwabo iyo nawe yangiza ibidukikije tugakorana umuganda nabo nyuma y'umuganda tugafata umwanya nk'uko muzi ko nyuma y'umuganda ubundi baganiriza abaturage natwe tukagira umwanya wo kuganiriza abaturage by'umwihariko ku kurengera ibidukikije no kubungabunga amashyamba ikindi twakoze ni uko twafatanyije ku rwego rw'igihugu ku munsi w'igiti twafatanyije nabo gutera igiti muri kigali ariko bamwe bari bari i kigali ubwo kuko twari turi mu kiruhuko abandi bari hano i butare ibikorwa mubona bikunze kwangiza ibidukikije byaba ari nk'ibihe ibikorwa bikunze kwangiza ibidukikije harimo gusarura amashyamba mbere na mbere hagendewe ku nyungu bwite z'amafaranga hanyuma ikindi kintu kirimo kwangiza ibidukikije ni ikintu cyo gushyira imyanda aho wiboneye niba uri kugenda mu muhanda ukaba wafata ikintu uri kurya shikarete uri kurya biswi se ishashu itaye mu muhanda ukumva ntacyo bitwaye ni ikintu nacyo twakomeje kugenda tuvuga ko bikwiye kujya bicika ahantu hose atari no kuvuga ngo ni mu mujyi gusa ukumva ko ikintu kigomba gushyirwa ahabugenewe muri ziriya puberi cyangwa se ingarani hanyuma n'ikindi mu bigo bikomeye cyane cyane nk'ibigo by'amashuri usanga ibikoresho elegitoroniki nabyo ni ikintu kirimo kiraba ikibazo muri ino minsi amamashini ashaje ibintu by'ibyuma bishaje dusoza ni nk'izihe nama mwagira abateze amatwi ikiganiro ejo muri aka kanya by'umwihariko urubyiruko kugira ngo nabo bumve ko ari inshingano zabo kurengera ibidukikije urubyiruko rukwiye kumva ko kurengera ibidukikije ari inshingano ndetse y'ibanze noneho akanatekereza ku kuba aha turi nk'urubyiruko hari ba data bahatambutse hari ba sokuru bahatambutse ese iyo baza kwangiza ibidukikije tuba turi agatekereza nawe noneho naramuka yangije ibidukikije cyangwa se umuntu yangije ibidukikije amurebera ntagire icyo akora arumva twebwe abana bacu bazaba dukwiye kureba tukarenza amaso ibya none ntitu- eh, cyane cyane ingaruka kuri cya kintu ntitwite ku nyungu z'aka kanya ngo twumve ko niba umuntu arwaye akazi ko gukora mu ruganda akakubwira ko imyanda uzajya uyimena aho munsi y'inzu amazi uyayoborera mu muhanda wowe ubikora kuko aguhemba oya nyuma y'uko aguhemba tekereza ko ibyo uri gukora bishobora kugira ingaruka ku buzima bwawe n'ubw'umuryango nyarwanda muri rusange ibyo bitume ugira eh, ishyaka ryo kumva ko nawe nyuma y'uko urengera ibidukikije ukwiye no kureberera abandi ntihagire ubyangiza ureba abangiza ibidukikije ni abaguze imodoka kuko urubyiruko utaragura imodoka ukumva ko a- abangiza ibidukikije ari abaguze imodoka oya nawe ariko urimo urarya rubiti ugata amashashi uko wiboneye ntutekereze ko iyo shashi iri bwangize ibidukikije urakoresha plastique wagira ahantu bayiguha nk'igikoresho ukumva kukijugunya mu murima ntacyo bitwaye oya banza wihereho nk'urubyiruko umenye ese kuki kurengera ibidukikije ari ngombwa hanyuma nawe ufate iya mbere mu kuba wafasha n'abandi
nshuti bakunze ikiganiro ejo mwiyumviye namwe uko aba banyeshuri bishyize hamwe bakagenda bakora ibikorwa bitandukanye byo kubungabunga ibidukikije harimo no gukora ubukangurambaga mwiyumviye kandi ko ari inshingano za buri wese kubungabunga ibidukikije kugira ngo turusheho kubaho mu mahoro arambye bamwe mu baturage twaganiriye muri iki kiganiro kandi hari n'abagarutse ku ruhare rw'urubyiruko mu kubungabunga ibidukikije tubumve turakomeza mu kanya
harimo gutema amashyamba eh, nubwo wenda hari uburyo agomba gusarurwamo ariko hari umusozi ugeraho ugasanga neza neza umusozi wambaye ubusa ikindi mu bice by'icyaro usanga hari icyo bita ibiyorero ibyatsi baba bakuyemo urwiri baba bakuye aho bahinga byakuma bakabitwika uko biboneye biriya nabyo biri muri bimwe mu byangiza ibidukikije kimwe wenda no mu mijyi by'umwihariko hari imodoka zikoresha mazutu ugenda ugasanga birasohora ibyotsi byinshi byinshi byinshi cyane hari abirirwa bacukura imisozi bashaka amabuye y'agaciro hahandi hateye ibiti ntabwo babihatera ahubwo bahakora ibikorwa byo kwangiza ibidukikije hari n'inganda ibyo byose biragenda bikangiza ibidukikije kuko n'ikirere n'umwuka duhumeka ubaho kubera ibidukikije ikintu cya mbere mbona abantu bakora cyangiza ibidukikije ni ugukoresha imbabura no gucanisha inkwi nk'iyo uri- uri i kigali mu gihe cy'izuba ugahagarara ku musozi umwe ntabwo uba ushobora kureba hakurya kubera ko nyine niba hari ingo nk'ibihumbi magana atanu muri kigali zose zigacanira imbabura gatatu ku munsi uribaza umwotsi zitumura mu kirere Oh, abantu bajya gutura mu bishanga cyangwa se nyine bakabyangiza nyine kuko ahenshi niho haturuka umwuka mwiza ibikorwa bikunze kwangiza ibidukikije twavuga ko ni ibikorwa by'abantu birimo gutema amashyamba gutwika amashyamba kujugunya imyanda ah, birimo gutwika amapine y'imodoka cyangwa se n'ibindi byuma bikoze muri parasitike twavuga ko ibyo bikorwa meyiniri ari byo byangiza ibidukikije
barakoze cyane ku bitekerezo byiza badusangije bamwe bati kwitabira umuganda ndetse no gutera ibiti ni bimwe mu byakorwa n'urubyiruko mu kubungabunga ibidukikije ndacyari kumwe na mugenzi wanjye hano christelle w'icyeza ndagira ngo nawe atugezeho bimwe mu bitekerezo amaze kwakira ku batwandikiye ku bijyanye n'insanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi
Kuri iyi nsanganyamatsiko y'uruhare rw'urubyiruko mu kubungabunga ibidukikije hari abakunzi b'ikiganiro mbona bamaze kugira icyo babivugaho arusha aravuga ko uruhare rw'urubyiruko mu kubungabunga ibidukikije rutaratera intambwe ishimishije ati naho ibikorwa abona byangiza ibidukikije aho atuye ati hari nk'itwikwa ry'amakara gutashya inkwi hagamijwe kuzicana ndetse no kuriragiramo amatungo kirenga we ati mbona twe nk'urubyiruko nta gaciro duha ibidukikije kuko akenshi tubifata nk'ibitatureba emmanuel we arasanga urubyiruko rukwiye kugira uruhare mu kubungabunga ibidukikije binyuze mu maklabu ndetse bakanagira ibikorwa bakora nko ku muganda w'icyumweru ndetse n'uw'ukwezi batera ibiti banatura amashashi kuko nayo yangiza ikirere nikore ubu nibwo bwari ubutumwa bumaze kutugeraho yego urakoze cyane christelle kutugezaho bumwe mu butumwa bumaze kukugeraho ku nsanganyamatsiko turi kuganiraho kuri uyu munsi mbere y'uko dusoza iki kiganiro reka mbanze nkwibutsa ibyo twaganiriyeho niba utatangiranye natwe muri iki kiganiro uyu munsi twaganiraga ku kubungabunga ibidukikije nka kimwe mu bintu byatuma abantu barushaho kubaho mu mahoro ku isi yose twumvisha ibitekerezo bya bamwe mu baturage bagaruka ku bikorwa abantu bakora byangiza ibidukikije aha harimo gucana amakara cyangwa inkwi gutema amashyamba imodoka zisohora ibyuka bihumanya ikirere ndetse n'ibindi twumvise kandi abaturage bo mu karere ka nyamagabe bishyize hamwe bagakora koperative bakajya bakora isuku muri pariki ya nyungwe kuri ubu bakaba barihangiye umurimo wo gukora amakara adatanga umwotsi bakora bavanye mu myanda aya makara azwi nka burikete ndabashimiye mwe mwese twabanye kuva mu ntangiriro z'iki kiganiro nshimira na bagenzi banjye bamfashije kubagezaho iki kiganiro ni ikiganiro cyari gihagarariwe na roger nigena mizero crispin ari ku buhanga bw'ibyuma mboneraho no kubibutsa ko ikiganiro ejo mu gikurikira ku ijana na kane n'ibice bitatu fm ijwi ry'amerika mu masaha nk'aya mwakoze kubana natwe njye nitwa nicole gira neza ikiganiro ejo naho ubutaha
inshuti muduteze amatwi amasegonda make turaba tugeze ku isa kumi n'ebyiri murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri